abana mbere na mbere abana mbere na mbere abana mbere Itetero.
Itetero.
Itetero.
Itetero, itetero, itetero, itetero, itetero, itetero, itetero.
kanyoni ubu ntitumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana noneho unanyura imbere yanjye kuko baka oya erega njye nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba nawe wowe usimbuka gahoro wiririmbira ntabwo nshaka kwinaniza kuko mu kanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha turongera dusimbuke twese gahene gahene reka njye kureba ikintu arimo akora ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije ikiganiro cy'abana itetero mugikurikira kuri radiyo rwanda buri wa kabiri guhera saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu z'umugoroba mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu saa tanu n'igice turabasuje abakunzi ba radiyo rwanda ngewe teta nanjye cyusa tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi itetero bana inshuti zacu yambi twari dukumburanye rwose amakuru yanyu ibiruhuko se byifashe bite twizere ko mwese mumeze neza kandi mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura munakora imirimo yo mu rugo sibyo nibyo rwose cyusa none se inshuti zacu mwaba mwibuka icyo batwigishije ubushize reka tubibutse mu kiganiro cy'ubushize batubwiye ko twasaba ababyeyi bacu bakazajya batunganya umusarani kugira ngo twebwe abana tutazajya dutinya kuwujyamo sibyo nibyo rwose teta bana inshuti zacu namwe nimutubwire mujye murira ku isahani itogeje cyangwa se mukarya mudakarabye muze twumve inshuti zacu naho se ababyeyi bacu bo bayishyuye iki uyu munsi ababyeyi mu kiganiro cy'ubushize twashishikarijwe ko buri muryango ugomba kugira umusarane wujuje ibyangombwa ukurungiye neza usakaye neza ukinze neza upfundikiye neza uriho na kandagira ukarabe uyu munsi ababyeyi turashishikarizwa kugira isuku y'ibiryo by'umwana n'igihe umugaburira bizarinda umwana indwara ziterwa n'umwanda bityo bimurinde kugwingira kure neza ngaho rero mwese nimuve ku murongo wa radiyo rwanda mudacikwa
mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro itetero munyuze kuri facebook ya radiyo rwanda mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri whatsapp ya radiyo rwanda kuri nimero ikurikira zeru karindwi mirongo inani na rimwe mirongo ine na karindwi mirongo irindwi na kabiri makumyabiri na rimwe
noneho rero abana twese muze twumve inshuti zacu
tera cyane gahene ariko gahe wateye umupira hano batarawukwaka mwe muretse ishamba mbanze mucenge do reba barawukwara irukanka bakame baka tera hano kanyana atawukwaka shangeho nanabivuye kubera si ikikanyo wowe na nore mwabanye muzi kwiruka none muri kudutsinda basi mureke tuguranye abakinnyi mwebwe se ni muri benshi kuturusha njyewe ndi kubana na bakame gusa wowe uri kubana na gahene n'akanyana kubera iki se mutari gutsinda kandi muri benshi ni uko muturusha kwiruka nanjye mbivuye mwe mwadutsinze byinshi cyangwa dukina ibindi ngaho basi mwibivamo reka mbanze matsinda akangaka nari ngiye kubatsinda naho duhite dukina ibindi ngaho tera ntako konyine ubimenye si byo akanya tumwemerere gahene umwaka twatangiye ndagucenga sha ntabwo wawunyaka nare wirangara ngiye gutora ibiti utsinda yego tera hano ndahita mufata yewe yewe dore uteye mu giti ehe umupira uteye mu gitutu cy'umwembe uravamo gutebaka shagaye wagiye kuwutuzanira njye ntabwo nashobora kurira igiti ahubwo kanyana niwe ubizi nawe utumunuririra reka nze njye kubazanira nzi kurira igiti nzi no kuguru reka
komeza uzamuke komeza ugiye kuhagera mbega imyembe minini we e umupira uba ubihoreye tumanura imyembe kanyo
huzuyemo inshishi shafu yewe mujye mubanza muzihungureho uwa mbere ntiyakire unage hano uwo ni uwanjye se nyine mpereza nta twese araduhanurira gahe umurekere n'undi ntiyakire akira nkayo bakame uyu nanjye ni uwanjye n'umupira nguwo muwutangire utagwa mu mboga zacu ngaho manuka kanyo iwe pugahene kandi ngiye ntaremereza umwembe wanjye ubwo wuje kurije iki ntare musubize umwembe we di mwese nabanuriye iyanyu arashaka kuwurya tutabanje kuyoza bwampereza ngo ahanaguze ubupira ejo se sinabonye mama ajya kumpa ipera akabanza akayihanaguza igitenge njye mu rugo barambwiye ngo ninzajya njya kurya imbuto nzajya mbanza nzirongera nakaraba intoki nanjye niko bambwiye ikintu icyo ari cyo cyose nzajya mbanza nkaraba intoki n'amazi meza n'isabune mbere yo kukirya nanjye bari babimbwiye ariko nari nabyibagiwe ari guhita nirira kandi ngo kurya ibintu bitaronze bitera mu nda iwe muravugisha ukuri niba ari ibyo nzajya mbanza mbirongo ninjyana no mu rugo ndanabibwira mama azajya abindongera nawe akabihanaguza igitenge ngaho dutanguranwe kugera kuri kandagira ukarabe
isuku isuku tujya tugira isuku isuku isuku tujya tugira isuku isuku isuku tujye tugira isuku isuku isuku tujye tugira isuku teta karame gahene disi agiye kurya umwembe yari amanuye mu giti none ntarawumucapuye yego disi cyusa none se bana inshuti zacu ngaho namwe nimutubwire namwe mujya murya mudakarabye intoki njye nakarabye ariye nakarabye intoki nariye bombe itakara hasi naritoragura nongera ndayirya nagiye kurya nkaraba n'amazi ni- n'isabune mu ntoki yanekaga ngakabonye nkabirya marishike ifu kitose naranywereye mu gapipiri natoraguye Na- nandi agafiriti natoraguye hasi Na- hekenye ikanawete italonje nasoromye intoryi nzitwa oh mubivuze neza rwose bana inshuti zacu namwe ntimukarye imbuto zitaronze mujye musaba ababyeyi banyu babagaburirire ku bintu byogeje si byo noneho mbere yuko tujya mu ishuri tubanze dukine tubyine twishime twese
abana mwayumvise twicare hafi ya radiyo dukurikire mwarimu wacu
nshuti zanjye muri aho neza muri kumwe na mwarimu wanyu mukakinyana pauline muribuka ko tukiri mu mwaka wa mbere mu isomo ry'ibidukikije twize abagize umuryango wanjye muto ari bo papa mama n'abana ndetse twarebeye hamwe uruhare rwa buri wese mu kwita ku bagize umuryango nshuti zanjye muribuka ko twabonye ko papa na mama bakora imirimo inyuranye kugira ngo babone ibintu binyuranye umuryango ukeneye nk'ibitunga umuryango birimo ibiribwa n'ibinyobwa imyambaro amafaranga yo kwishyura mituweli amafaranga y'ishuri ndetse n'ibikoresho by'ishuri niba mubyibuka rero muribuka ko twabonye ko natwe abana tugomba kugira uruhare mu gucunga umutungo w'urugo ugizwe n'ibintu binyuranye dutunze mu rugo amazu amafaranga n'ibindi bityo rero tugomba kubicunga neza twirinda kubyangiza ndetse no kubisesagura bana nshuti zanjye ibyo murabyibuka ndizera ko namwe ubu mugira uruhare mu gucunga umutungo w'urugo murakoze cyane muri abana beza uyu munsi rero tugiye kwiga isano ry'abagize umuryango nkaba nifuza ko isomo ryacu rirangira buri mwana wese ashobora kuvuga isano ry'abagize umuryango kugira ngo dusobanukirwe rero n'ayo masano reka twifashishe agakuru nabateguriye kitwa umuryango w'aberwa niba mwiteguye rero reka nkabasomere umuryango wa berwa berwa afite abavandimwe akunda cyane mukuru we yitwa shami niwe umujyana ku ishuri mu gitondo musaza we yitwa paul amufasha gukora umukoro nimugoroba berwa afite murumuna we witwa karine ukunda kumusetsa cyane iyo barimo gukina paul na murumuna we bakunda gukora imirimo yo mu rugo yoroheje bafatanyije ese na nyina bakunda umuryango wabo abana niba mwamaze gutega amatwi inkuru yacu rero reka mbabaze ibibazo none se inshuti zanjye mukuru wa berwa yitwa nde murakoze cyane mukuru wa berwa yitwa shami ese paul apfana iki na berwa ngaho bibwira uwo muntu mukuru muri kumwe mubisobanuye neza cyane paul ni musaza wa berwa abana murumuna wa berwa yitwa nde ni byiza cyane murumuna wa berwa yitwa karine inshuti zanjye reka mbashimire cyane ko mwasubije ibibazo nababajije binyeretse ko mwakurikiye inkuru yacu ndagira ngo rero dusobanukirwe n'amasano twabonye mu gakuru kacu umuvandimwe ni umuntu muvukana twavuga abavandimwe rero ubwo ni abandi bantu tuvukana barenze umwe musaza wawe ni umuhungu muvukana niba wowe uri umukobwa naho mushiki wawe ni umukobwa muvukana niba wowe uri umuhungu inshuti zanjye ndizera ko mwasobanukiwe n'amasano twize uyu munsi isomo ryacu rijyanye n'amasano y'abagize umuryango muto n'aho rirangiriye ariko reka mbasigire umukoro muze kubwira abo mubana amasano twize kubera ko mwitwaye neza rero reka mbahembe amashyi menshi murabeho naho ubutaha
mbacira umugani mbabambuza umugani ntuzabika ntarangiza asanga urukundo rw'umugani rumanitse ku muganda w'inzu
abana murabyumvise umwanya wo kumva umugani urageze nibyo cyusa kandi nyogokuru aradusoreza umugani w'abana ba nkende bubatse inzu
kera habayeho abana karame nyogoku mumeze mute tumeze neza nyogoku ngarutse kuri wa mugani twagarukirije hehe umwana watubwira twagarukirije aho uh, wa- abana ba nkende bubaka inzu maze imvura nyinshi ikagwa bakajya muri iyo nzu bakanezezwa n'uko n'uko imvura i- itaguye imvura ntabwo yabanyagiye ni ukubera iki imvura itabanyagiye cyangwa ngo iyo nzu ihirime eh?
kubera ko inzu bubatse yari ikomeye yari ikomeye bakosoye bakosoye iki ego bakoze amatafari noneho akomeye akomeye barayatwika sibyo yego bashaka n'amabuye murumva kuko iyo nzu ntaho yari guhera yongera guhirima sibyo se yego ye noneho rero turebe ngo aho bari batuye nibo bari bafite inzu nziza y'icyitegererezo Ah, inzu y'icyitegererezo murayumva yego Eh, yari icyitegererezo kuko hari utaga izindi nzu ubwiza eh? sibyo ngo ku buryo abaturanyi babo babigiyeho maze nabo bubaka inzu zikomeye zidatwarwa n'umuyaga cyangwa ngo zi- zi- zigushwe n'imvura amashyi amashyi amashyi Eh, dore dore dore rwose abaturanyi barebeye kuri abo bana murumva yego Eh, wowe wabigenza ute se buriya haranira nawe gukora icyiza bakurebereho sibyo yego nyoko Eh, utagendeye ku by'abandi nawe mu- ufite umutwe ufite ubwenge shakisha shakisha shakisha sibyo Eh, abandi ahubwo bazatangare bati eh mwabonye ikintu yakoze sibyo yego Eh, ngo kuva ubwo nkende n'abana be ntibongeye kunyagirwa na rimwe cyangwa kwicwa n'imbeho Hmm? murumva yego ngo bakomeza kwiberaho mu buzima bwiza mu iyo nzu yabo birira imbuto zo mu ishyamba mu nzu biyubakiye ikomeye amashyi amashyi menshi menshi menshi menshi menshi Eh, eh, mugani ntaho urangiriye urangiye ute tuvanyemo iki njya nyogo yego urangiye aba myende n'abana be babaye mu nzu biyubakiye nziza kandi ntabwo imvura yongeye kubanyagira kuko inzu yari ikomeye Eh.
isomo dukuyemo ni uko tutagomba gucika intege mutagomba gucika intege nta kintu abaturage abaturanyi babigiyeho
abaturanyi babo babigiye ko ko i- inzu ba- i- ikintu cyose umuntu yakora kikanga agomba gukomeza ku buryo agera ku ntego ashaka shaka ariko ikindi noneho ni uko kandi tuzajya dukora neza n'abandi bakadufatiraho eh, n'abandi bakabafatiraho sibyo nk'uko hahindutse ni umudugudu w'amazu meza babikuye kuri ba bana sibyo Eh, uba intangarugero ubera abandi uru- urugero rwiza Eh, we gucika intege na rimwe mu byo ukora byose mu buzima bwawe wari ushakashaka hamwe mu bakiri bato neza guhora mushakashaka mu mutwe sibyo umugani rero ni ahangaha urangiriye sibyo yego ye dukuyemo amasomo meza cyane Eh, amashyi amashyi amashyi sige wahera hahera umugani
cyusa wumvise ukuntu abana ba nkende birangiye bujuje inzu yabo kandi ikomeye yego dirisi teta kandi abaturanyi babo babigiyeho bubaka inzu nziza noneho mbere yuko turuhuka tubanze tuyirimbane indirimbo mwayiherukaga se twatangiye
nkunda kurya avoka nkunda kurya avoka nkunda kurya imyembe nkunda kurya imyembe nkunda kurya amapera nkunda kurya amapera nkunda kurya pome nkunda kurya pome la la la la la la la la la la la la la la la la la la nkunda kurya imineke nkunda kurya imineke nkunda kurya ipapayi nkunda kurya ipapayi nkunda kurya amacunga nkunda kurya amacunga yewe nkunda amatunda yewe nkunda amatunda la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la oh mbega byiza we abana murishimye natwe turishimye cyane pe ubu se nitunaniwe muze turuhuke
rwose mwana yanjye noneho ndaguharisha iki mwana wanjye hmm? nikurikikikire mama wumva ntiwabasha kwinyunguta ubuse kuko ndakugenza nk'umwana wanjye icecekere icecekere ahubwo se ko uyu munsi waje gucuruzanye n'umwana byagenze biteye igihe
reka ndetse wa mugabo we rwose ntabwo namuzanye ahubwo kayitesi aramusigiye mu kanya ambwira ko hari aho agiye kandi atamusiga mu rugo wenyine hese ubu rero uramo ibyo nje guhara uko acecetse niko ubwo uzi igihe maze ahangaha koko oyo reka reka reka, umva se nakurangarana bigezeho kama reka nze ngupimire ifu y'ubugari rwose ushaka wigendere mbone kongera kumuhendahenda Eh, a- ahubwo mumfashe nkwereke mumfashe urye oya Eh, oya nako byihorere oya reka mwicaze aha hasi oya mumpe mugufashe wimwicaza hasi Eh.
U- urabona ukuntu harimo kurira ariko Mm. Icyo kamari cyo- cyo- we.
mama se nihanganira umunota umwe mbonye ikimumfasha ye Mama.
Eh.
Cyo- cyo- Eh, umva cyo- mada umva umva wowe ufite imbuto Eh, egera hino di egera hino nigurire mama eee ninjye mushaka yego iyi gira hino nigurire rwose ufite imireke myiza cyane Aha.
Yo, utu twakamaro urabona ko ari twiza n'iyi myembe ni mishyashya niyo uyu munsi
Eh, oya izo mbuto zindi zihorere nyiherera ibinyomoro gusa Eh, numvise banambwira yuko ngo ari byiza cyane burya ngo binongerera abana amaraso
Ii, nanjye niko numva Ni neza Ariko neza.
turi ngahe se kiriya uje reka reka nta by'imifungo uyu madamu nawe yamenya gucuruza ye mpereza ibinyomoro bibiri aho ngaho yewe nihere umwana ese akira urampa ijana ntacyo akira igiceri cyawe kamari we ndakumva ye wihangane rwose kuba nagusigiye umwana uriraye yewe nahoje jerekada ariko ba- si gusa rwose ubanza uwo mwana narwaye pe Eh, ubusanzwe ndi inshuti y'abana nta mwana mpoza ngo yange pe ariko uyu aha yambanye akariya kajyaye muntu mwicaze hano noneho nkwericecekere baba oya ikimumfasha keza wanjye wicecekere wabona ngaho usanga unanashaje umwana papa wawe. akira nkwihere ikinyoma akira nkwihere ikibondo cyanjye mpereza hano icyo kinyomoro hige oya have siko Oya, have ari kumpereza.
have have have wiriye ikinyomoro Ntugire cy'umwana umwana, wanjye.
oya.
kamara twumvikane ntukirye uranyungura pe uranyungura rwose ibinyomoro mbiguze ijana ari bibiri ntukirye kimwe kimwe urampa ijana umva hige reka reka si ibyo ngende mu rwose ntubonye kunyambura ikinyomoro cy'umwana wanjye iki kinyomoro si nkikwambuye kugira ngo nkirye Eh, ahubwo nagira ngo utagiha umwana cyanduye ariko mara yanjye kamari we mbese ntabwo bireba urakabya ugakabya ntabwo bibonara cyanduye hehe se ibi binyomoro ko mbiguze n'umuntu bibungana ku gataro hari ubwo yari yabitanditse hasi none se kariya gataro wabonye uko gasa Eh, ntibyari bivangavanze n'izindi mbuto wabonye uko abikorakoraho ashakishamo ibyiza Eh?
ampaye ikinyomoro kibise nake uretse nawe kandi ziriya mbuto ziba zakozwe n'abantu benshi batandukanye dore iki ngiki mba mvuga ku kabye ubundi se reka nkubaze mbaza rwose niyo zaba zanduye twagiye kuri iki by'imbere hari ubwo ari iki by'inyuma Nubwo neza rwose ni umva neza.
reka nkubwire nubwo haribwa iby'imbere gusa ariko nyine ubu nawe urumyeho erega si ngombwa ko umwanda uba wa wundi ugaragarira ku maso gusa
Bana yanjye kamari we herega ahubwo uranziye ngaho mbwira higi wigeze ukarabiza intoki byibura kera higiro nkaraba intoki mperuka mu gitondo nkarabye nyine ngiye kuza hano mu kazi ngaho nyumvira ni ukuri none reka nkubaze kama ubwo nanjye njya gupima ibirayi nkaza nkakaraba intoki nkagaruka nkapima ifu y'ubugari nkakaraba intoki none se urumva intoki nkajya gupima zarazitambiye?
amakara nkakaraba intoki Ah, kare, ibyo sinabivamo nabibonye rwose ko izo ntoki zawe utigeze uzikaraba ngaho nawe ndebera kariya gatambaro ko gasa agatambaro kabaye iki kuko usibye gukabya oya higi higi ntuzongeye kugaburira umwana wawe utabanje gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune wumvise kugira ngo murinde indwara ziterwa n'umwanda
yewe se hari nta kundi nyine ngaho mpereza ayo mazi mbanze njye kukironga urakironga ute se kandi wamaze kukiruma none se ngite urabona amazi adahita yinjiramo imbere jya kuronga icyo kindi aba ari cyo umuha
iki se ntigenzi kandi ubifate mu mutwe higi wumvise imbuto n'ibindi biryo bikwiye kugirirwa isuku mbere yo kuribwa higiro aguze ikinyomoro ku muhanda ahita akiri umuha kugira ngo agihe umwana wabo keza ariko kamari wari uje guhaha kuri butike ya higiro mu itetero ahita akimwambura ataragiha umwana ese babyeyi ni ukubera iki tugomba kugirira isuku ibiryo by'umwana n'ibyo tubagabuririraho tubatumirire impuguke idusobanurire nitwa uwimana claudine nkorera kuri iki kigo nderabuzima cya nyanza nkaba nshinzwe kurwanya imirire mibi ni ngombwa rero kugirira isuku ibyo kurya by'umwana kuko iyo ugize isuku y'ibyo kurya by'umwana bimurinda kurwaragurika kurwara indwara zitandukanye indwara ziterwa n'umwanda cyangwa se akaba yarwara n'imirire mibi akaba yagwingira cyangwa se akagira indi mirire mibi ya yindi ya bwake zibyimbisha cyangwa se imirire mibi ihutiyeho ni ngombwa kugira isuku y'ibyo kurya by'umwana isuku y'ibiribwa icya mbere u- niba ugiye guteka ugomba kubanza ibiribwa ukabironga n'amazi meza hanyuma rero niba ugiye no kubitegura ukabitegurira mu isafuriya isa neza wanajya no kubiteka ukabitekera mu isafuriya isa neza kugira ngo eh, twirinde ya mirire mibi y'abana cyane cyane bari munsi y'imyaka itanu n'igwingira ikindi niba ugiye gutegura ibiryo cyane cyane iby'umwana uri munsi y'imyaka itanu ugomba gutegura ibiryo bi- bitaboze cyangwa se bitarimo imungu cyangwa se n'utundi dusimba kuko bishobora kugira ingaruka ku mwana utwo dusimba akenshi tuba turimo n'uburozi bushobora kugenda bukaba bwa- bwakwangiriza ubuzima bw'umuntu isuku y'umubyeyi mubyeyi niba urugero niba ugiye konsa umwana ugomba kubanza ugakaraba n'amazi n'isabune mbere yo gushyira umwana ku ibere birumvikana kuko numushyira ku ibere utakarabye amazi meza n'isabune wa mwana azonka yonke na ya myanda kwa kundi um- umubyeyi aba agenda yonsa umwana afata ku ibere iyo myanda rero nayo ishobora kugenda ikajya mu mashereka y'umubyeyi uri konsa umwana ubwo rero umwana akaba yahazaharira akarwara akaba yarwara indwara ziterwa n'umwanda ukayoberwa aho byavuye kandi ari wowe wabiteye ari uko wagombaga gukaraba n'amazi n'isabune ikintu cyoroshye kandi kitaruhije niba ugiye kugaburira umwana wawe umwana wawe ugomba nawe cyane cyane bariya bana bari hejuru y'amezi atandatu baba batangiye gufata imfashabere y'indyo yuzuye ushobora kugaburira umwana wawe indyo yuzuye birumvikana uvuga yuko izamukura mu mirire mibi cyangwa se izamurinda iyo mirire mibi ariko uko umugaburira nawe ashobora kugira gutya agakora kuri bya biryo urugero akitamika niba wamugaburiye rero utamukarabije amazi meza n'isabune u- icyo gihe ashobora nanone kuba yarwara bitewe n'uko utamukarabije yakoze kuri bya biribwa yari ari kurya bikaba byatuma arwara ziriya ndwara impiswi eh, inkorora zidasobanutse inzoka ugasanga ibyo nabirwara urabizi yuko ibiro by'umwana bizahita bitakara umwana akazahara ugasanga agiye muri ya mirire mibi isuku y'ibikoresho urugero niba ugiye kugaburira umwana ku isahani cyangwa se umuryango wose muri rusange ugomba koza ibyo muriraho amasahani ibiyiko ndetse n'amakanya ukabyogesha amazi meza ya robine cyangwa se ayakana atari amazi yo mu gishanga warangiza ukanika ya masahane ku gatanda cyangwa se akandi kantu kagufasha kugira ngo avemo amazi ukaza kugaburira umuryango wawe ku masahane yogejwe n'amazi meza n'isabune ndetse nta n'amazi ariho ari kujojoba kuko akenshi biriya nibyo bikurura isuku nkeya ikagenda igatera umwana imirire mibi cyangwa se ikaba yamutera diyare ikamutera inzoka ugasanga umwana arahazahariye ndetse n'umuryango muri rusange ni ngombwa rero yuko abana bagomba kuri- kugaburirwa ahantu hasukuye hameze neza Hat- urugero hatari hafi y'umusarane hatuma isazi cyangwa se ha- hafi y'ibizenga bituma isazi cyangwa se imibu cyangwa se ukamwicaza hasi hari umwanda ugomba gushaka umusambi byibuze m- ukajya ahantu hari isuku ukawurambura ukamugaburira witonze cyangwa se ukaba wakwicara ahandi hantu ubona hari isuku ariko hataza guteza ikibazo cy'umwanda kugira ngo rero tube twarwanya iyo mirire mibi tugomba kugira isuku cyane cyane cyane iy'abana bari munsi y'imyaka itanu ndetse n'isuku y'umuryango muri rusange kugira ngo tugire ubuzima buzira umuze by'umwihariko abo bana bakure neza babyeyi badusobanurire ko ari ngombwa kugira isuku y'ibiryo by'umwana n'igihe umugaburira kuko bizarinda umwana indwara ziterwa n'umwanda waba ibyo tumugaburira cyangwa uwo twaba dufite mu gihe tugiye kugaburira umwana tudakarabye bityo tumurinde kugwingira nshuti zacu ikiganiro itetero twabateguriye kiragenda kigana ku musozo ariko mbere y'uko dusoza duha akanya mama koreta atugezeho ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro itetero teta nawe cyusa ndabashimiye namwe ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro itetero ibitekerezo tugiye kubagezaho n'iby'ikiganiro cy'ubushize aho ababyeyi twasobanuriye ko buri muryango ugomba kugira umusarane wujuje ibyangombwa kugira ngo twirinde udukoko twava mu musarane tukazana umwanda waho maze ukanduza ibikoresho n'ibiribwa bikaba byaba intandaro yo gutuma abana bacu bagira imirire mibi kuko baba bariye ibiribwa byanduye bigatuma bagira imirire mibi maze bakagwingira ubutumwa tugiye kubagezaho ni ubwo abatwandikiye kuri facebook duhere ku butumwa bwa nayijya utubwira ko ubonye umwana afite ikibazo cy'imirire mibi umujyana ku kigo nderabuzima bakagufasha ku bijyanye n'ubuzima bwe naho valence jumongo we ati nanjye namujyana kwa muganga kugira ngo barebe igitera gutuma atamera neza dusoreze ku butumwa bwa nsabimana juvenal uvuga ko abonye umwana afite ikibazo cy'imirire mibi batamuhisha ahubwo yakwihutira kumujyana kwa muganga bakamufasha gukemura ikibazo cy'imirire mibi umwana afite dushimire nayijya valence jumongo na nsabimana juvenal n'abandi batwandikiye ku bitekerezo byiza batugejejeho mama koreta turamushimiye bana nshuti zacu namwe babyeyi bacu twari kuba muri iki kiganiro itetero turabashimiye ntimuzakikwe n'ikiganiro itetero cy'ubutaha mwari kumwe na teta nanjye cyusa bayi bana nshuti zacu bayi namwe babyeyi bacu imana ibarinde turabakunda Itetero. Itetero. Itetero.
tetero ikiganiro tete mugikurikira buri wa kabiri saa kumi n'imwe n'igice mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa tanu n'igice abana mbere na mbere